mwendanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri siyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya tubariho nabi turahangayitse turarusha cyane vurema umuntu akaragendiye kurondera ubuzima ku ngoma akabura ubuzi akabura ibyo akora ugacuza ukarara inzara n'abana kuko ujya rimwe ku munsi uri umuntu vurema ntabwo ari imibereho myiza cyane uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ikambi y'agategekanyo ya sange bidoga ku mibereho mibi no kuba barambiwe no kuba muri iyo kambi y'agategekanyo iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere y'uko tuja ku idonido iyo nkuru n'izindi tubafitiye ndabona mugenzi wanje Eugenie Mukankusi ashikiriye kugira ngo atubwire amakuru agezweho kuri uno mwanya Eugenie mwiriwe kandi uduhaye amakuru wiriwe neza diane mwiriwe namwe inshuti turi kumwe amakuru tuyahereye inaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho urukiko rwa rubanda juri rwaraye ruhamije ibyaha umunani paul manaford wigeze kuyobora ibikorwa byo kwiyamamaza by'uwaje kuba umukuru w'igihugu donald trump birimo ibijyanye no kutishyura imisoro ya leta ubujura bushingiye ku buryo amafaranga ahererekanwa hagati y'amabanki no guhisha amafaranga menshi mu mahanga umucamanza ntaratangaza itariki azasomeraho ibihano perezida trump yatangaje ko ababajwe cyane n'ibibaye kuri paul manafort we avuga ko ari umuntu mwiza ati biteye agahinda uru rubanza rwa manafort ni urwa mbere rwagejejwe mu rukiko n'umushinjacyaha wihariye robert moore akora rero anketi ku ruhare rw'uburusiya mu matora trump yatsinze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri realize manaford mu rundi rubanza rwa kabiri rugomba gutangira mu kwezi gutaha ibyaha byo kubeshya abagenzacyaha ba fbi gukorera igihugu cy'amahanga atarabisabiye uruhushya no gushora mu bintu byemewe mu bintu byemewe amafaranga yakoreye mu buryo bwa magendu ibyo bita money laundering mu cyongereza cyangwa se blanchiment d'argent mu magambo y'igifaransa undi muntu w'inkoramutima uh, ya perezida trump wita michael cohen wamubereye wa n'umunyamategeko imyaka icumi nawe yaraye agiye mu rukiko yemera ibyaha bitanu mu mujyi wa new york ibyaha bibiri bijyanye no kwica amategeko agenga amatora kuri iki cyaha yabwiye umucamanza ko donald trump akiri kandida yamutegetse kwishyura mu izina rye abagore babaye baba baramubereye amahabara kugira ngo batabitangaza bikamwangiriza amahirwe ye yo gutorwa nk'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu ibindi byaha birimo kutishyura imisoro ya leta n'ubujura bushingiye ku buryo amafaranga ahererekanwa hagati y'amabanki umucamanza yafashe icyemezo ko michael cohen azakurikiranwa ari hanze ariko cohen yasize mu rukiko ingwate y'amadolari ibihumbi magana atanu n'igitabo cye uh, cy'inzira cy'abajya mu mahanga aricyo bita pasiporo nawe umucamanza ntiyatangaje igihe azasomera ibihano andi makuru avugwa ibigo by'ikoranabuhanga by'ibihangange facebook na twitter byombi byo inaha muri leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ko byafunze imbuga nkoranyambaga zabyo zirenga magana atandatu na mirongo inani zishamikiye ku burusiya no kuri irani facebook yafunze imbuga magana abiri mirongo itanu n'enye n'izindi ijana na cumi n'esheshatu instagram naho twitter yafunze imbuga magana abiri mirongo inani n'enye facebook na twitter barega uburusiya na irani kwivanga mu matora y'inteko ishinga amategeko yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha no muri leta y'inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo microsoft nacyo cyatangaje ko cyigaruriye ububasha bwose ku mbuga za interineti eshatu zimaze iminsi zigerageza kwiba amabanga ya sena y'amerika bitegetswe n'urukiko microsoft isobanura ko izi mbuga ari iz'ikigo cyibye amafaranga ya komite nyobozi y'ishyaka ry'abademokarate mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku byerekeye afurika muri madagasikari urukiko rukuru rurengera itegeko nshinga rwakiriye kandidatire z'abantu mirongo ine na batandatu bashaka kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha kwa cumi na kumwe urukiko rwatangije kuzisuzuma ruzatangaza urutonde ntakuka rwuzuye uh, rwabujije ibyangombwa bitarenze ku cyumweru gitaha izi kandidatire rero zirimo iya perezida uri ku butegetsi n'iza abantu bamubanjirije batatu andre jowerina marc ravaromanana na didier ratsiraka
arakoze mugenzi wacu ejo ni mukankusi kuri ano makuru agezeho muri kano kanya radiyo ijwi amerika saa na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi naho ni ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru ni ibiganiro tubafitiye tubereye mu gihugu cy'u rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza ku bashaka kwinjira mu nama nshingamateka y'u rwanda nk'abadepite bibandanya kuno wa gatatu umukandida yigenga philippe mpayimana yiyamamarije mu turere twa rusizi nyamasheke na karongi twose two mu burengerazuba mpayimana yijeje abanyarusizi kubabera intumwa abegereza ibibazo byabo aho byigirwa bityo hagashirwaho amategeko ababereye menyesha amakuru wacu temistokle mutijima aratugeza kubagezaho iyi nkuru ku buryo burambuye baturage ba rusizi muraho neza umukandida depite mpayimana philippe akomeje kwiyamamariza iwacu mukomere
ahagana saa tatu zibura iminota mikeya nibwo umukandida depite wigenga philippe mpayimana yari ageze mu mujyi wa kamembe uburengerazuba bw'u rwanda mu bikorwa byo kwiyamamaza yari mu modoka y'ivatiri ya karina yitwariye ubwe ari kumwe n'undi muntu umwe wavugiraga mu kuma gato gasakaza amajwi gahambiriye kuri iyo modoka hejuru iriho n'icyapa kinini kiriho ifoto ye mu gihe abandi bakandida cyane cyane abatanzwe n'amashyaka usanga bateguye aho bagomba guhurira n'abaturage ngo babagezeho imigabo n'imigambi yabo bwana philippe mpayimana we yahisemo gukoresha uburyo bwo kuzenguruka uyu mujyi aho ahagaze akahamara iminota iri hagati y'itanu n'icumi atanga udupapuro dutoya turiho imigabo n'imigambi ye mu nteruro ngufiya zitarenze icyenda nyuma akaganira n'abaturage
nicyo umudepite bivuze izi nshingano rwose ni iz'iyo ku ruhande rwanjye yiteguye asigaye niwe munsinyira noneho mugatuma nyine mukavuga muti dufite intumwa ituruka mu badepite b'abakandida bigenga ni umukandida wigenga yewe ndiyizeye ko nshobora kujyana ibibazo by'abaturage kandi ntashobora no kureba uko leta ikora aba natanga ibitekerezo bityo igihugu cyacu kigakomeza kiyobowe natwe ubwacu abaturage abakunze kuzaho imodoka yabaga ihagaze aho i kamembe biganjemo ahanini urubyiruko nta cyihariye yijeje abanyarusizi uretse kubabwira ko azita ku bibazo bya buri karere mu mwihariko wako aharanira kuba intumwa y'abaturage icy'ingenzi kuri jye ni uko niteguye kuba akarere kose mu gihugu ibibazo byihariye bagiye bafite nzaba intumwa ishobora kubigeza aho tuzaba tubyigira hamwe noneho buri gihe nkaba ndi ku ruhande rw'abaturage ko nicyo intumwa y'abaturage ibereyeho nkaba ndi ku ruhande rw'uko leta ikora neza iyobora igihugu neza amategeko akabera abaturage baba bayashyizeho kandi akubahirizwa nubwo nta mwanya munini yamaraga aganira nabo bamwe mu baturage babwiye ijwi rya amerika ko ibyo yababwiye babishimye ndetse ko baniteguye kumutora nta kibazo kabisa tugomba kumutora ubusa imigabo n'imigambi ye murayumvise eh turayumvise rwose bagomba kuduteza imbere akadukoreshereza imihanda nta kibazo ibyo twumvishije yatubwiye uriya mugabo afite gahunda nziza gusa ikibazo bajya bagira ni uko iyo tumaze kubatora batwijije ibintu nka biriya hajya nyirikigera bakiyicarira bakibagirwa ko banabitubwiye ariko gahunda namubonyeho njye nabonye ari gahunda nziza icyiza ni uko yazatugeza ku iterambere akazamura igihugu akagiteza imbere n'imihanda yagiye yangirika akayizamura agashyiramo amabuye hari aho atari imodokari zikunda kunyura cyangwa amamoto mu gihe kuva mu myaka makumyabiri n'ine ishize nta mukandida wigenga n'umwe wari washyitse amajwi atanu asabwa ngo yemererwe kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda bwana mpayimana we avuga ko yiteze impinduka ndetse n'icyizere ari cyinshi hari imbere ariko ubu n'abaturage bamaze ku- kumenya ko buri gihe impinduka ni nziza amahitamo ni abaturage bazahitamo ndavamya ko icyizere ari cyinshi sinashingira yuko ubushize byagoye abandi yewe naje niyemeje yuko bishoboka kuko eh, twiyamamarije mirongo itanu ku ijana ubu turiyamamariza atanu ku ijana nta kibazo gihari rwose umukandida wigenga philippe mpayimana mu bikorwa bye byo kwiyamamaza yavuye mu karere ka rusizi yerekeza muri nyamasheke na karongi natwo two mu burengerazuba bw'u rwanda niwe mukandida wigenga wa mbere wiyamamarije muri iki gice cy'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u rwanda muri bane barimo guhatanira kwinjira mu nteko nshinga amategeko temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mu Burundi naho abana b'abanyeshuri bo muri komini giteranyi ni mu ntara ya muyinga ari mu buraruko bw'igihugu hakomeje- bakomeje kuja mu gihugu cy'u rwanda aho baja guca ingero bagacira amashuri hagati ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru y'ijwi rya amerika i muyinga diane ndonse amakuru dukura mu buyobozi bw'indero muri komine giteranyi ni uko buri mwaka hamara ibitigiri by'abanyeshure bahevye kwiga insiguro z'uku guheba ni ubwinshi bw'abanyeshure baharangwa batigishwa nk'uko bikwiye ku bw'ubukene bw'amasomero hamwe n'abigisha ariko kandi ibintu birunyurwa n'ubukene abana basanzwe babayemwo mu miryango uyu mukenyezi atubwira ivyo ku mubanyi wiwe nk'ubu hariho umwana w'umubanyi yiga mu mwaka w'indwi yagiye mu ijoro aje tanzaniya mugabo yagiye kubera iwabo ataburyo kubera bigisha abana batatu ibyo si ngorane abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko mu bihe by'ikiruhuko bagenda ku bwinshi uwurongoye umutumba wa murama wo muri no komine ya giteranyi ihana urubibe n'igihugu ca tanzaniya ntawihebura reveriyano avuga ko kuri uwo mutumba abana ijana aribo bamaze kuja guca ingero muri kino kiruhuko muri abo abagera kuri cumi ngo ntibagaruka kubandanya amashure n'imiburiburi hagiye nk'abanyeshuri ijana usanga hagaruka mirongo icenda icumi bagaca basigarayo kenshi iyo bavuyeyo ugasanga barose udufaranga twinshi bakaba baraguze uturato bakagura n'izindi mpuzu nyine nyinshi biratuma bashobora guheba kuko baca babona yuko iyo bagiye ku ishuri batongera kuronka uduhuzu cyangwa udutelefone kandi kenshi amatelefone nayo narakunda kubasamaza uyu musore ntambara jean claude yungururijwe mu mwaka w'icumi na kabiri na wene avuga ko ariko aritegura kuja kurondera ibikoresho vy'ishure agaca agaruka umwaka w'ishure utanguye nashaka nzobanze nsimbire tanzaniya mbanze ndabe ko noronka nk'ibikoresho by'ishure kuko nk'ubu bitugora izogenda ryari ubu ndindiriye agatike kubera nshaka kwigira gusimbira imbere ariho hari agasome kameze neza aho bishobora guca ndaturonkana n'ingoga none ko hariho ngo abagenda bagaca baguma ntibagaruke kwiga wowe uzogaruka eee je nogaruka sinoca mpeba amashuri ubu ariko rero abana b'abigeme bobo bahura n'ingorane yo guca ahanini basama imbanyi nk'uko uyu mukuru w'umutumba watura dominiko miburo abivuga usanga bamwe bagera abana b'abakobwa baca baja ku bagabo bakazogaruka bafite abana cyangwa ugasanga abantu b'abatanzaniya babatoye b'imisore yaho canke ibigabo bifite abandi bagore ugasanga birigaragaje yuko bije no kungaha mu gihugu kuza kuramutsa ku mitumba tukababona ariko urumva yuko ivyo bintu natwe ntibitunezera abajeje intwaro ku mitumba basaba amashirahamwe ashigikira urwaruka kuruba hafi mu kuruha akazi mu bihe vy'ikiruhuko ariko nyabuna ku bwa musenyeri porotasi nkurikiye icegera c'umwepiskopi wa diyoseze katolika ya muyinga akurikiranira hafi ibijanye n'indero runtu na rukirisi mu mashure abona ko amakungu yahora afasha mu bijanye n'indero yo kwikubita agashi inyuma y'ibihano yafashe kugira ngo indero y'abana inaguke indero ni ikintu ciza ca bose kuko umwana yizo ngaha mu burundi zuba ko azorera abarundi gusa azorera n'abandi ashobora kuronka ico yakuye muri uko kwiga kwiwe akabishikiza abandi bo mu- bo kw'isi yose nico gituma rero makungu yoteje kudufasha kuko naho hoba hari ibibazo mu burongozi ico nicoca gituma bahana abavyeyi nicora gituma bahana abana bashaka kwiga nukuri je ndabona amakungu eh, yotegerejwe ngaho o, kwikubita agashi kuko umwana nta gicumu aba yakoze igicumu kuri ubu kiba cagizwe n'abo baba bari ku butegetsi ariko kandi ntibibagiye ko tuvuye kure turi bamvuye kure twaciye mu bihe bigoye none iyo umuntu avuye ahantu hagoye ega biraruhisha amakuru dukura mu buyobozi bw'indero muri komine giteranyi ni uko mu myaka iheze ibitigiri by'abana baheba kwiga byibonekeza ku rugero runini ugereranije n'uyu mwaka ibice indwi ku ijana nibyo byahebye uyu mwaka w'ishuri uheze mu gihe uw'imbere yawo w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu washira uw'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hahebye abana bagera ku bice cumi na bibiri ku ijana mu ntara ya muyinga diane ndonse ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu ijwi rya amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara tubandaniriza mu ikambi ya sange iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi zirenga amajana atanu zivuga ko zarambiwe no kuguma muri iyo kambi y'agategekanyo ziravuga kandi ko zibayeho nabi menyesha amakuru ijwi rya amerika muri kongo vedaste ngabo araza kubidusigurira izi mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya sange aho twazisanze mu rupangu n'izindi ziri imbere mu rupangu abana bari gukina ababyeyi bari gufura abagabo nabo bicaye munsi y'igiti bari gukina igisoro batuganirije zimwe mu ngorane bagenda bahura nazo kubera kumara igihe kirekire muri iyi nkambi iri mu majyaruguru y'umujyi wa uvira bamwe bagiye mu kwezi kwa cumi na rimwe hariho n'abandi bagiye baza mu nyuma kuva mu kwa mbere kubandanya gushika ubu baza ubuzima bwo ngaha mbona bamwe bamwe bugenda bugenda nabi nabi kuko hamwe indya zirabura ahandi zikaboneka nuko nyine tubayeho bamwe bamwe bigatuma dusaba tugenda guhiga akazi mu bakongomani hamwe tugakora neza bakatwima amahera ahandi bakaduha bakatubwira ati ngo ntidusubire i burundi natwe rero kubera ubuzima buke tukabura ikintu cyodushikana i burundi cyangwa imibereho duca dushima rero kuguma ngaha tubayeho nabi nabi bibonetse turarya bitabonetse ntiturya turihangana tukironderera mu bisanzwe ubuzima si bw'isi bwiza cyane gufungura dufungura rimwe twagenda guca ingero naho uyo mu bakongomani ugasanga batwibye n'amafaranga bakaduhagarika ngo hagarara bagaca badusupa amafaranga bagatwara abandi twakubita ariko urarengana ukazabumva barafashwe bagakubita urumva si byiza si byiza twumva ko turagororokewe kuko tumerewe tumerewe nabi cyane usibye iki kibazo cy'ubuzima bubi izi mpunzi zibamo abana b'abanyeshuri bari basanzwe biga amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nta cyizere bafite cyo kwiga mu gihe hasigaye igihe kigera ku byumweru bitatu kugira ngo umwaka w'amashuri utangire muri repubulika ya demokarasi ya kongo turababaye cyane twebwe abanyeshuri ko dukeneye ko tujyana ku mashuri tukazoshika mu kucyenda hasigaye uko icyenda kugira gushike hasigaye igihe gitoya cyane bakeneye ko tujyana ku mashuri kugira ngo natwe badutange kudutegurira akazuza k'iwacu kandi twashika imbere tuzomere nk'abandi kuko tugumye muri iki kigo ntacyo turi ko turaroga uno mwaka uraheze vrema nta muntu n'umwe ashitse ku ishuri nubwo nta mibare igaragazwa ubuyobozi bw'inkambi y'agateganyo yasange bwemeza yuko hari impunzi zigenda zisubira mu gihugu cy'u Burundi kubera kumara igihe kirekire mu buzima bubi buri muri iyi nkambi ibi kandi byemezwa na Nsengiyumva Isaac umwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi yasange ni benshi cyane bamaze gusubira inyuma kumva yuko babona ikibazo cy'ubukene utacevu cya ruguru gishobora kubafasha benshi cyane barasubirayo niyo mpamvu bavuga ko basubirayo kubera ko babona iyo bari bashatse kugera bataragerayo bawe n'imana ayisha asaba ishyirahamwe rya se na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kubavana muri ubu buzima bubi bamazemo igihe cy'amezi umunani dore ko biba biteganyijwe ko impunzi zimara ibyumweru bibiri mu makambi y'agateganyo ni ukuri turarushe kabisa ahubwo twasaba kabisa batujyanye tuko turagenda kugira tujye kurondera ubuzima bw'abana bacu babonye ko bidakwiriye naho batubwiye ati ntabwo tukibashoboye kubatunga kiriya muntu afata umuhanda we amenye yogana agenda kuko turi turamaze kurambirwa n'ubuzima bw'ahangaha tubayeho nabi turahangayitse turarushe cyane vurema umuntu akaragenda iyo kurondera ubuzima ku ngoma akabura ubuzi akabura ibyo akora ugacuza ukarara inzara n'abana kuko urya rimwe ku munsi uri umuntu vurema ntabwo ari imibereho myiza cyane umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo yasange ngandu frank avuga yuko hari icyizere ko izi mpunzi zigiye kujyanwa mu nkambi y'imurongwe kuko muri uku kwezi k'umunani haseri yari yatangiye igikorwa cyo kujyana mu nkambi y'imurongwe impunzi zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya mongemonge tubamenyesha yuko atari muri iyi nkambi yonyine yasange impunzi z'abarundi zinubira kumara igihe kirekire ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya kavimbira nazo zifite iki kibazo bedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika muri sange yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo nawe nyine arakoze nkuru iwe mushobora gusubira kuyumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu kome mu kanya ni ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi mugenzi wacu eje n'umukankusi araza kugaruka ku ndwara y'inkorora reka tumuhe ikaze ayage n'umuganga aza kutubwira bari kumwe mu kiganiro cy'ubuzima uyu munsi turaganira na dogiteri egide n'intunze wo ku bitaro bikuru bya gisirikari byo mu kamenge dogiteri egide yakoze cyane kuduha umwanya muri iki kiganiro cy'ubuzima kubungabunga amagara y'abantu nagira ngo mutubwire aho muherereye indwara mukunze kubona zibasira abana abana bazabagana baza bafite indwara ki ahanini ego murakoze indwara dukunda kubona ziri ubwoko bwinshi ariko imwe mbona novuga muri aka kanya ni indwara y'inkorora indwara y'inkorora mu gifaransa bita bronchiorite ni indwara ikunda gufata abana bakiri bato bato guhera ku mezi nk'atanu atandatu gushyira ku myaka ibiri indwara ifata abana bagatanga urwara akagiripe kabafasha ukuntu abana utanguye kwasamura kagira uduseruseri dusesera ku mazuru hanyuma mu nyuma ukajya amazuru agashaka kujyibira umuntu agatangura gukorora agakorora cyane amwe agira n'indwara zo guhema kubona ko umenya umwe mu gihugu ziramuherana ego hanyuma rero kenshi badushikira rero umwana asigaye ahema nabi ugasanga nko mu ijoro yarakora ijoro ryose ababyeyi bakarara bicaye hanyuma bagaca babyuka babazana umwana hari n'aho mbere babazana no mu ijoro byanditse ko bahema none se indwara y'inkorora iterwa n'iki muganga ego iyo ndwara ariko ndababwira yitwa bronchiorite iterwa n'utuntu tw'utuvirisi tw'utuvirisi dushaka kumera nka tujya dutera mbere giripe hano rero igaca ituma agira indwara zo guhema akavirisi ni umugera ni umugera tuvirisi hanyuma agaca rero umwana ntabwo ahema agahema bikamugora rwose bikamugora cyane majoro make y'iyo ndwara uko niko imeze birumvikana ko umwana mutoya ubwo ashobora no kuba akiri ku ibere icyo gihe ntabasha konka iyo adabasha guhumeka neza umubyeyi akora iki
ego ibyo mbere nibyo bigorana cyane kuko kenshi mbere usanga umwana byanse ko yonka kubera kenshi aho amazuru yaziye kandi akahema nabi impemu zidakwiye ntashobora konka neza ibyo mbere nibyo bitera ibyo bitera mbere n'indwara nyinshi ababyeyi baca baza baranyaruka na rero bashitse twe tubakiye iyo tubonye impemu zabaye nke cyane tuba tubongereza impemu nicyo kintu duca duhera ko tukabongereza impemu hanyuma iyo twumvise amaja mu mu gikaraza habita mu mahaha tugaca tukabafasha hari ukuntu dukuraho ibintu by'ibikorwa byazitaniyeyo tukabikurayo hanyuma tukongera tukamwereza izo mpemu twaba n'imiti rero ifasha kuvura ituma atari n'imikorobe yiyongera kuko iyo ngamba ari ibintu by'ibikorwa byazitanyeho aho utundi tumikorobe tundi tuba twiyongera kuko tubona mwatanguye gushuha ariko ubwa mbere ntabashushe nicyo gituma rero tubashyiramo imiti ijya mu gisasu bita amatibiyotike iyo tuhugira tubafashe ntagire izindi mikorobe ijamo hanyuma rero kenshi iyo ndwara mbere kenshi cyane mbere irakira irake ariko yatavuwe kare ashobora guhitana umwana kubera biba byanse ko ahumeka ariko ashyizeho kare kwa muganga tukamubona turamuva kandi nka bose bama baca bakira hari uburyo se bashobora kwirinda
kubera iyo ndwara kenshi nibyo ishira igihe cyose ariko hariho ibihe bimwe bimwe ikara gusuma nko mu gihe imvura iri cyatasura nkajya mu mpera z'ukw'icyenda hajya mu kwezi kw'icumi cyangwa cumi na rimwe hajya mu gihe hari imvura hari n'umuyaga mwinshi kirya gihe iyo ndwara irakara cyane kuko mazi y'uko utwo tugera iyo migera itera itembera mu muyaga nyine umuyaga niwo uyitera nicyo gituma ari byiza yuko abana bubarinda imbeho bakabarinda imbeho bakabambika impuzu bagasusuruka bakaja ahantu hatari imbeho nyinshi hatari umuyaga mwinshi ugenda kimwe mu byo kubarinda ni nyene hanyuma babonye arwaye nk'akantu k'akagiripe kariya gasanzwe kagitangura bakamuvuza kare bakamuvuza kare biratuma bidashaka kuri kuri urwo rugero rwo guhema nabi cyane none tuvuge nk'umubyeyi abonye yarwaje iyo ndwara yahita akora iki abonye umwana afite ibyo bibazo byo guhema akorora yahita akora iki yego murakoze cyane Eh, ikintu cya mbere cyo guhera ko eh, babonye umwana atanguye gukora cyane atanguye- atanguye guhema bimugora canke nka- najya amazuru mbere aba akiziriye gusa guhema bitaragorana rwose ni byiza yuko ca yihuta yihuta kugenda kwa muganga kugira tumufashe hakiri kare bitarakomera Eh, ni byiza yuko umubyeyi abonye akantu naho kuba ari gatoya gatanguye kuja karaza yokwigora akaza kwa muganga hakiri kare agatuma dusanga bitarakomera rwose tukamuvura bitarakomera hako hakatebagana agashika byamaze byamaze kugorana rwose amajambo make rero ni uko umubyeyi wese abonye eh, atanguje aga- akantu gakora gatanguye yemera guhemahema adashikana none tuzuru twaziye yuko yoca aza kwa muganga hakiri kare ese iyi ndwara ubundi y'inkorora mwita bronchiolite irakingirwa Oya, ah, ah, nta vaccine yayo ihari nta vaccination eh, twovuga ko ihari muri iki gihe umuntu nyine araba nyine nyine aba yabimeze akabona ko se indwara zo guhema akamutwara kwa muganga ariko eh, yagiye arivuga kenshi yaca uko umwana aja arakura niko bija biragabanuka kenshi abana bamaze kurenza imyaka ibiri ntabwo basubira kurwara baca bakira Ye. muri make mu magambo makeya mu gusoza iki kiganiro inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya inama nubaha ni uko o, eh, abavyeyi bokumva yuko eh, hariho indwara y'inkorora ishishikira n'amahaha umwana akamugora guhema siyo ndwara ihari hanyuma ibimenyetso vyayo nivyo o, yuko umwana atanguye nana akagiripe utuzu tukazira bakabona umwana atanguye ahema adashika nuko nka bikamugora so bahanura rero nuko babonye umwana atanguye jazira utuzuru atabona uko arakorora ubuzana kwa muganga hakiri kare kugira eh, abaganga tubibone n'ingoga hanyuma tumufashe hakiri kare bitarashika eh, ku rwego rwo hejuru rwose kuko bivyo bitarigana kuvura umuntu agivuye hakiri kare umwana akira n'ingoga kandi agakira neza cane niyo mpamvu mbona noha abavyeyi bariko baratwumviza muri aka kanya yenda gushimiye cyane muganga egide n'intunze ubarizwa ku bitaro bikuru bya gisirikare byo mu kamenge mu burundi ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo ubwo murakoze kandi ndabashimiye rwose nshimiye kandi n'abaduteze amatwi kuri iki kiganiro cy'ubuzima tukaba tubifurije mwese ubuzima buzira umuze mwari kumwe na eugenia mukankusi radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiru ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda arakoze ejo ni mukankusi ku kiganiro yarahejeje kudushikiriza aca amagara y'abantu aho yagarutse ku ndwara y'inkorora mu kanya turava duhana agahindukira yamara imbere yo gusezerana ndabatumire mu biganiro bitandukanye biri imbere harimwo muri isanga igihe cy'isaha cumi ku masaha mu burundi no mu rwanda igihe cy'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe naho n'igice aza kuba ari amakuru yarambuye avuga ku isi na cane cane muri afurika mwakoze nshuti bakunze mwari kumwe na diane nahazwe nosa kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenier adris yadufashije mu buhinga bw'ivyuma twempi twifurize umunsi mwiza tubasigiye kano karirimbo karirimbwe n'umukunzi w'ijwi rya amerika jean marie aho yagarutse ku bitandukanye abona ijwi rya amerika yamaze mu buzima bw'abatari bake muranikwe
rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bafise abakozi bakarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose